This thing na day before yesterday e happen o abi last week sef na dis eh, photo of eh, kenneth aguba go round the social media say ah this nollywood actor dey homeless o oh. say no be small alarm tear no be small alarm wey dey stone am o oh. say pipo come call for help o oh. say make actor guild of nigeria make dem come help dia colleague o say dia colleague dey supa for for road say e dey super for street say e rain dey beat am say e no even get wia e dey stay no be im di founder of eh, opm omega power ministry wey dem dey call apostle chibuzo chinyere gift come out to say im e go help dis man like play like play o e don help dis man o don give am house say ok say any girl wen e be say e dey interested say make e out say dem go wed. They go marry yeah, dem this uh, dem go wed them two together and they go start business for them. Now one girl wey they call olam olamma o hmm. olamma come come out o come say yes o say go marry Now first come out she wrote say i heard general overseer opm is looking for a wife for kenneth aguba please tell him anastasia michael olamma i'm willing to marry him I am ready to be Mrs. Aguba Ikompu to love emoji. I will love him and take good care of him very well. They should come and see my people Biko. I am 24 years old and I am from Enugu State. Aguba deserves to marry me because I am a wife material 1,000 years. I can help him regain his sanity and I will take very good care of him and feed him well. I can't wait to marry my Aguba baby mu. Agu Anna 2020. Hey! Like play, like play. Oh. people can't say, show, this guy mean business. So, so people can't just, they, they laugh, they think, say, not play she do. Before you know, another one that they call Eli, come at. I am ready to marry the homeless Nollywood actor, Aguba. I heard that OPM is looking for a wife for Kenneth Aguba. Please, man of God, I am ready for I am ready to be his wife. I promise to take good care of him. Wash his clothes, serve him a nice meal. Please, sir, I am a wife material. I am ready to give him a child, sir, at Agu Ella 2022. Oh, ho! Not be, not be smart, you oh. know. so the one wey be say dem dey call anastasia The one wey be say na im first come out come go um, for that um, li comment section say make e back out o say na she first come out o my people. na the matter now we still dey judge o we the social media amebo group of company and the internet in-laws na the matter we don dey judge o we don dey settle this matter how e go be some people for the comment section say ah na di one wen e first come out na aguba go mario say na im be anna anastasia if na my grandmama e go say anasotesu e say na anastasia na na wetin most pipo tok say na dat first one wey be say come out na im dey go choose now opm <clears throat> don give terms and condition before who go marry agaba hey i say na wow aguba when e be say no get house don't turn to hot cake o meanwhile as these two babe dey hustle dey razzle round aguba say na dem opm Don't state terms and condition when you go take marry aguba He said one of the terms and condition be say if you marry aguba you no go divorce am until e go be ten years for marriage you go must stay for the ten years in the marriage even though you dey see ninety nine, e con remain hundred for the marriage you go manage am even though you dey use maggi dey manage margaret for the marriage you go manage am you go dey for the marriage for good ten years before you go dey free say you go leave that marriage secondly another terms and condition be say number two be say one the number two be say una go operate joint account the business will be said dem go open for two of una na joint account the uh, the money go the thing go be and that joint account be say that joint account be say before you you as a woman go go collect money for the account the man go go go sign two of una go go bank together anybody when wan collect money two of una must sign and una two nine go follow go the bank to go withdraw the money na im be number two the oga patapata of them all be say every month on a monthly basis church go set committee wey be say they go come dey inspect una dem go come do environmental sanitation They go come search una come check una how una dey how the marriage dey go how go dey go say anybody when e be say e ready to keep to these terms and condition make e call make e forward the number make dem start the marriage sharply and apostle say na im go sponsor the marriage sharply hey na wow aguba your fowl don lay cook egg o so the way people come dey react to this thing dem come say ah if instead of two of them go dey fight over this thing make the kuku marry the two of them together make two of them marry the aguba hey no be small thing o uh, open him she just go ahead and get the two of them woman uh, the two women for him his blessing na double double abi another person say women and money hmm, somebody say thank you somebody just jokers none of the the none of the will accept none of them will accept marriage matter na matter of money so hmm, my people o. Oh, Not be small thing know. This person laugh with eh, seven emoji laughter with congratulation to the ladies another person say god said his suffering was enough and turned his life around praise god honor and glory be unto his holy name yes so somebody say power of money on a very good day This beautiful lady will not turn their eyes where this man is now. wow hmm, my people, who not like beta thing. So somebody say Nigeria is a comedy country with different character and hungry people everywhere. Somebody say I would like to repeat what okay no no no I don't want to read this one like an insult. So somebody say may the Lord continue to bless and protect the GO of Omega uh, Power Ministry. The world need people like him. Yes. As a matter of fact, Apostle Chibuzo Chinyere Gift is a is a man. In, in fact, I never see this type. I wish we will get this type of men of God. Like even if now only, even if only five for this country, eh? If for better. I don't can count the people where we say this man don't help only this year. And if he count them, then boku, then brekete, then nyafu nyafu, full everywhere. This now man of God when he built free estate, free estate for where people they live. I wish somebody like um, oyedepo just decide to even just they can do it now just say okay let me buy like fifty fifty acres of land let me just build it all the winners member wey be say they no get house wey dem dey homeless free house for now they can do it now they can the money they now the money they they can do it so even all these big big churches wey they build hundred thousand capacity fifty thousand capacity when na dem even if na like even if na like ten plot of land dem buy come just um, build am say make people dey use am as um, as um, free as opm dey do the world will be a better place so my people, o na this one i say make i carry come o how una see dis mata wetin una think about this whole thing i dey congratulate um, nollywood actor aguba in advance o. god don't butter and bread sugar im tea hey this kind of unmerited favour i pray will oh, make e locate me o oh, because this na really unmerited favour favour of god from above you can imagine because when this whole thing they happen i they say ah ah e mean say this man never marry at his age i surprised, o oh, but god don't do it for him. alright my people as of these two ladies wey be say e dey hustle for this man who na think say they go give this man The first girl when he first come out I be the second one who na think wetin na think about it how apostle go take select these women wey be say they don't come out so i think he's apostle he will prayerfully um, uh, select any of them. na na the thing wey i dey see be that. All right, my people. Now here i go stop in case you never subscribe to this channel make una hit the subscribe button This is Maureen G's tv God will bless you and have a nice day. Bye.